muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti mwatwumvira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo com mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi ni edi rwemba suza kandi mbaha ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba bamfatiye ubugande batujyana ubwo ngubwo rero twagarukiye muri libiya bakaduha imyitozo ya gisirikare mu cyongereza ere wahingire foweni sigisi makitayimu narakibagiwe uwo ni umusaza rwabigabo wo mu murenge wa ruhango mu karere ka ruhango mu ntara y'amajyepfo mu rwanda uvuga ko warwanya intambara ya kabiri y'isi yose inkuru n'izindi zivugwa mu karere turabibagezaho mu kanya gato aya makuru reka tuyahere mu rwanda mu murenge wa ruhango mu karere ka ruhango mu ntara y'amajyepfo haravugwa umusaza ushobora kuba ari mu bakuze kurusha abandi mu rwanda uvuga ko yarwanya intambara ya kabiri y'isi ngo a- icyo gihe yarwanyaga hitireri uyu musaza yaganiriye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboye ni mu gihe cya saa tanu z'amanywa turi mu murenge wa ruhango mu rugo rw'umusaza rwabigabo uyu musaza bivugwa ko afite imyaka ijana na cumi n'itatu ashobora kuba ari mu bakuze u rwanda rufite ni muri bake bemeza ko barwanye intambara ya kabiri y'isi nubwo atabona ariko aracyafite ubwenge bwose ntazi imyaka ye neza ariko avuga ko yabyirutse ku ngoma y'umwami musinga dukurikije amateka ingoma ya musinga ihera kuva mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo icyenda na gatandatu ikagera mu igihumbi magana cyenda mirongo itatu na rimwe ucishirije ko yivugira ko ku ngoma y'umwami musinga yari umusore wasanga yaravutse nko mu gihumbi magana cyenda na cumi bivuze ko afite imyaka hafi ijana na cumi nubwo akuze cyane aracyibuka intambara ya hitireri yarwanye bamfatiye ubugande batujyana ubwo ngubwo rero twagarukiye muri libiya bakaduha imyitozo ya gisirikare mu cyongereza ere wahingire foweni sigisi makitayimu narakibagiwe babigishaga ngo iki babitwigishaga mu giswahili badusobanurira mu giswahili ngo iki kuvuga ngo foweni no kuvuga ngo genda tambuka sigisi ni makitayimu nyine ya gisirikare uragenda wabwiwe n'iki ko wageze muri libiyasi Na- nabwo ni uko twahamaze igihe tugeze muri libiya intambara y'abongereza n'abadage niyo yari inkazi ubwo rero twebwe rero twari aba- ababonge- ababongereza none se wari umwarimu uyobowe nande mu ru- ku rugamba ku rugamba n'uwitwaga sorine yari yari- yari umukikuyu none se ko yavugaga mu cyongereza mwarabimenyaga babisobanuraga mu giswahili giswahili wari ukizi nari nyizi igiswahili habari zapo habari ya kushinda twende mzuri salama salama na baada ya salama nuko rero intambara wayimazemo igihe kingana iki Ni- twa- twabimaze mu- mu mwaka umwe nta bapfuye mwajyanye mu ntambara barapfuye ntureba n'akaguru kanjye uko kabaye aha ni amasasu ni amasasu ryahise hano naho urahareba noneho rihingu- rihinguka hano rero riramena Eh, ubu iki gisebe kimaze imyaka mirongo itandatu ntikirakira ntikirakira hari uwashidikanya ku mvugo y'uyu musaza rwabigabo ugeranije n'imyaka ishize ariko porofeseri kayishema yohani mariya vianney umwarimu mu ishuri rikuru ry'inderabarezi usobanukiwe n'amateka yatubwiye ko intambara ya kabiri y'isi yose yatangiye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu n'icyenda ikageza mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na gatanu uyu mwarimu ibisobanuro bye ntibitandukanye n'ibya muzehe rwabigabo watubwiye ko iyi ntambara yatewe n'abadage ndetse n'uwari ku isonga ryabo hitireri gusa kayishema nk'umwarimu avuga impamvu iyi ntambara yavuye i burayi ikagera no mu bihugu bya afurika ari naho muzehe rwabigabo yarwaniye uko byaje ni ukubera ubukoroni icyo gihe ubudage nibwo bwari bufashe u rwanda n'uburundi na tanzania naho ubwongereza bugafata ubuganda na kenya naho ububigi bukaba bufite kongo ubwo rero iyo ntambara yaberaga mu burayi byageze aho ngaho iza no mu makoroni y'ibyo bihugu abadage rero barareba kurwana iyo ntambara n'abo babirigi bashyiramo noneho n'abo bategeka abirabura kugira ngo nabo babafashe nyine kurwana uwo musaza we yambwiye ko yafatiwe ubugande ubwo ni ukuvuga ahubwo ngo we yagiye kurwanya hitireri yagiye ku ruhande mbese ubugande bambwiye ko bari bakoronijwe n'abongereza ubwo ni ukuvuga ngo yagiye ku ruhande kuko yambwiraga ati twarwanaga na hitireri twarwanaga n'ifoto ye abongereza nabo bafashe abantu ba- ba- barwanira aha, ubwongereza barwanya izo ndugaruga indugaruga zari iz'abadage igitangaje ahubwo ni uko yambwiye ko babatwaye bakarwanira muri libiya nta- ntabwo wenda no ku- ku- kubisobanura cyane ntibyumvikanaga ariko yambwiye ko bo barwaniraga muri libiya byaba bihuriye he kuba intambara y'ibera mu burayi hanyuma mukajya kurwanira mu- Eh, kuko ubudage bwigeze kuza kurwanira muri afurika Eh, hari intambara yabaye ka- kandi yabaye cyane cyane muri biriya bihugu by'abarabu noneho abadage baba bariho barwanira n'aba- na- n'abazungu bandi bo mu- mu- muri ibyo bihugu by'ubufaransa kuko yari amakoroni yabo ntabwo barwaniye mu burayi gusa barwaniye no mu makoroni urumva rero iyo ntambara yarakomeye hariya ikomeye ni ngombwa bagu- aba- ko bajya gushaka abasirikare bo kuza gufasha muzehe rwabigabo nubwo hashize imyaka isaga mirongo irindwi avuye muri iyi ntambara arakibuka byinshi kuri yo twawurwanaga n'ifoto ye ntabwo ari we ku bwite ni igifoto cye cyabaga hariya ki- kireba nk'urusimbi ese mwabaga murasana n'abandi N'aba- n'abataliyani bari abataliyani rero baraneshejwe niwo mugani bajya bacanywa na n'umukono k'amataliyani ngo ngo nayinura mukono k'amataliyani uba imbunda uzi kuyikoraho mfite ka masotari ariko nagakoresha n'ubu munsi nagakoresha uyu musaza watunze abagore babiri uwa mbere yitabye imana bamaranye imyaka isaga mirongo ine yaje gushaka undi arusha imyaka igera kuri mirongo itanu ubu avuga ko afite abana bagera kuri cumi na batatu nubwo we atabibuka uyu musaza rwabigabo nta bundi bumuga afite usibye igisebe afite ku kaguru yakuye mu ntambara ya kabiri y'isi ubundi yemeza ko usibye imibereho mibi imwugarije nta kindi arwara nabyaye ntihinyuzwa na muyigane na- na- na nyiramutarutwa ni benshi ubu se umuntu yavuga ngo ushaje uti imibereho yawe imeze iti imibereho yanjye n'iy'ubutindi ntabwo sinigiye kukubeshya naho ubundi simba- sinkireba ubu ntiwampereze n'uti ngo nyimenye nshaje nabi nifuza nk'uwampa na- na- naho wampa n'igihumbi nakoma yombi ntungwa n'amata buri munsi litiro n'intunga kubera ko ntakirya cyane iby'ibiryo ntacyo mbyifuzaho cyane iyo mbonye ayo mata mba ngeze hera uwavuga ko muzehe rwabigabo ashobora kuba mu ba mbere bakuze mu rwanda ntiyaba aciye kure y'ukuri nubwo nta bushakashatsi bwakozwe bibigaragaza amateka ye agaragaza ko ari mu bakuru u rwanda rufite asobanura adategwa ko azi ingoma y'umwami musinga akamenya rudahigwa akamenya kigeri mu baperezida bayoboye u rwanda kuva rwabona ubwigenge muzehe rwabigabo abazi bose kuva kuri mbonyumutwa kugeza kuri perezida paul kagame asumta kaboyi ijwi ry'amerika mu karere ka ruhango mu ntara y'amajyepfo arakoze cyane umunyamakuru wacu asumuta kaboyi tuve mu rwanda tunyarukire mu burundi abahinzi mu ntara ya muramvya ntibashimishijwe n'uko batarabona ifumbire kandi igihe cy'ihinga cyegereje byinshi kuri iyi nkuru tubibaza umunyamakuru w'ijwi ry'amerika diandons abarimyi bo muri komine rutegama yo mu ntara ya muramvya bafise akababaro ko bagomba kuraza ubusizi bw'impeshi intandaro ni ukubura ifumbire y'ikizungu isanzwe itangwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi iyo basanzwe bagura amafaranga yabo aba ni bamwe muri abo barimyi ubona tutabuze nyine ngo dutere amasize ndetse ntiyagoroye kuba twabuze amase ni mutegaruke ko n'ukuri turonka amase n'ukuri twabuze amase ga dutere n'ukuri twacerewe nyine mu mwonga twaracerewe n'imyaka mu mwonga wawe turangura gutera nk'itariki imwe y'ukwa mbere watera mwonga mu gundi turatera mu mwonga kubera amase ahubwo mudushikire umukuru w'igihugu ati himiriza abantu babiziritse bazirika kubera iki ko twarishe amahera yose akwiye tuyafise n'ubundi duce turiha kubera iki babyugarana ubaye umwaka wa mbere ubayeho tutari bwabone nk'ibi tuboherwa amaboko imugongo abarimyi twebwe twiguriye amaso y'iwacu twemera kuyariha badufashe ejo mu gitondo perezida ababwira ati bose ati bahereze kuko uburyo turabufise kukaba nkako indongozi z'uburimyi n'ubworozi ku rwego rw'intara zivuga ko muri kino gihe icyo zifasha abarimyi ari ukubahimiriza gutegura ubusizi mu kurindira iyo fumbire nzeyimana remi ajejwe igisata cyo gukwiragiza inyigisho mu banyagihugu muri icyo gisata icyo dufasha abarimyi muri iki gihe ni ukugira bitegure ku buryo igihe umwavu uzoshikira bosanga bose baramaze kurima hama basigaje gutera gusa hari ikintu bita kuriha solde y'umwavu baba bararishe kuri avance twarindiye yuko umwavu ushitse ariho baca bariha solde baca bagenda batwaye n'uwo mwavu tukaba tuwiteze rero vuba nk'uko ababijeje umushikiranganji baguma babitwemerera ariko rero abarimyi basa n'abariko barihebura muri uko kurindira amakuru dukura mu bajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ni uko muri rusangi mu makomine ya rutegama mbuye na kiganda ibitegwa by'impeshi bitarenze itariki zitanu bitarategwa uyu murimyi avuga ko bamaze gucererwa hamwe iyo fumbire itabonetse vuba bwango bashobora kutazokwimbura twifuza yuko ejo mu gitondo biva mu nzira kuko urabona tumaze kwinjira mu kwezi kwa gatatu tuzorima ibitakera kuko niko twebwe tuba tumereye muri iki kiringo cy'iwacu ngahaye mu ntara murambya ni isi ishuha ikagira n'ibindi bice ikanya tuba tumenyere yuko twebwe turiha impeshi turana n'agatansi tugashyira turima neza tugatunguka umwimbu mwiza cyane usumba ariko rero ujejwe inyigisho mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi mu ntara remi nzeyimana siko abibona igiterwa kinini hanini n'igiterwa cy'ibiharage nacyo rero turavye ko impeshi imeze ntituracererwa musanzwe kugira ngo tube twacere nuko baba bateye inyuma y'ukwezi kwa kabiri muga kenshi uko barimye baramaze kubimenyera batera ku masuku uko arimye niko aza aratera kugira ngo ahangane n'ibihindagurika ry'ibihe benshi baratangura gutera itariki cumi na zitanu bagaca bajana bagaheza nk'itariki nka mirongo ine na zitanu z'ukwezi kwa kabiri ntitwavuga rero ko baracererwa baracari mu gihe c'impeshi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi baremeza ko intara ya muramvya iri mu gitigiri cy'izindi ntara zitarashikirwa n'ifumbire prosper dodiko arongoye umugambi ujejwe gusubiza isi akanovera mu kwegereza ifumbire abarimyi ku giciro kitavuna ku rwego rw'igihugu arahumuriza abarimyi avuga ko itariki cumi na zitanu z'uku kwezi ifumbire izoba yabashikiriye turavye mu gihugu cose hariho intara zimwe zimwe ifumbire imaze gushika nka za kirundo ngozi kayanza ariko ahandi ntizirashika ariko amatwi adusumira hari izo batubwiye ziza ziri ku mupaka hari n'izindi ziza ziri mu nzira turavye rero ikiringo tugeze ko turabona ko koko hariko haregereza gutera ariko iyo hataba ihindagurika ry'ibihe twatumiye yuko abarimyi batangura gutera tariki cumi na zitanu z'ukwa kabiri izo tariki rero tuziravye eh, turabona yuko ifumbire izoba yamaze gushika itari nke mu ntara zose nubwo iyo fumbire yobashikira abarimyi basa n'abatakaje icyizere cyo kwama baronswa uwo mwavu ni mu gihe ishyirahamwe ryari risanzwe ribafasha kugira ngo bashobore gushikira umwavu biboroheye tubura haheze amezi abiri arenga leta ihagaritse ibikorwa byayo mu ntara zitanu yahora ikoreramwo harimo n'iya muramvya aha tukibutsa ko iryo shirahamwe ryanafasha abarimyi mu kubaha inyigisho zijyanye n'uburimyi kugira ngo bashobore kuronka umwimbu mwinshi ibyo biruko mu gihe abarimyi bidoga bavuga ko bataronka abafundi b'indimo mu mihani wabo ajejwe umugambi wo kwegereza ifumbire abarimyi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi abahamagarira kwironderera abo bafundi b'indimo ubwabo ariko nicyo twaguma tubibutse ni uko umugoronome aba ari umwe ntiyokwira imihana yose nicyo gituma rero twagomba guhamagarira abarimyi bahindure ibyumviro bahindure ingene babaye kuko jewe umugoronome n'umurimyi ndamugereranya n'umurwayi na muganga kuko iyo umurwayi arinze agwara niwe aza kurondera muganga ati je ndagwaye mfasha jewe rero ndifuza rero yuko bahinduye intumbero akavuga bati umurimi akeneye kurima akava hasi agahiga umugoronome ati jewe ndafise ikintu mfasha ngomba ndime igiterwa runaka nzogura ifumbire ingana gute nzoyikoresha gute kuko tugumye tuguma muhira birumvikana ko umugoronome atazotembera mu mihana yose hari igihe bose bakenera guterera umunsi umwe none wumva yo hagendura gute tumenyeshe ko ubwoko bw'ifumbire abarimyi bakeneye muri kino gihe ari nayo basanzwe bakoresha iri ubwoko bune ari nabwo dap ire kaser na npk cumi n'indwi cumi n'indwi umufuko w'ibiro mirongo ibiri na bitanu ukagurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo ibiri na bitanu hamwe n'ibihumbi mirongo ibiri n'umunani iruhande y'iyi myavu ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buhanura abarimyi kuyivanga n'ifumbire y'ikirundi isanzwe itangwa n'ibitungwa borora mu ntara ya muramvya diane donse ijwi rya amerika
kaze mwumviriza igikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi
eje eje jokeri Ah oui.
tera hano umupira wa tera hano Eh, tera hano ndakwereke hehehe nani umuhungu Eh, tera hano umupira Fia, Eh?
imwe atake.
Eh?
niba ntwara umupira ndakwemera
jewe gajoke Oh, urambara igwaje wowe nta mupira untwara hafi Yoo, dupinge Eh, rindira nze ndakwereka umwana wo ku mazi Eh, okay.
je banyita leonel mesi sawa okay twagiye ihesha ndakonge gira wabonye Oh.
akaba akita gakoroshi
hemwe reka basi ndabereka ingene dukina eh ego Eh, oh. wabonye rero sindakutwaye uze usubire basho hoje nta nkumupiranire haya nkwise take byemere sha nagutwaye basho hoje batanga ya ahubwo gora twakwibagiye no twakwibagiye wawe ah aho twagiye ngaho turakira twenyene ukamenya turi muri antrenema sore mutama twakwibagiye oya jewe nta na kimwe nari ndabarindiriye muheze ahubwo Eh?
hariho agasisiteme kari hano eh? Eh, nagomba ndabereke tuzohere tugakoresha muri maci Eh. yego sha twereka ko kajedesha nta masisiteme ngaha jya hiyo murani b'abahungu na joke mwumvirize basi reka ko dufasha muga Eh, be nawe to
twereka sha gwaro reka ni na joke Eh, na gasisiteme twari dukoresha muri timu yacu tukiri mu nkambi Eh.
kwa kingereza twabyita one team one goal Eh,
mwana kavugira inziguro y'amajambo agoye wa
y'amajyambere aho naco nuwo ah mana yake Eh.
ni ukuvuga abakinnyi bose muri timu bategerezwa kumenya ko ari magiriranire sasa yego umukinnyi wese akamenya ko atacyo yoshobora wenyene atagaherekana umupira na be- na benza nabenzake Ah, kandi ivyo nivyo wangu Eh, Mm, aho uko ndagushigikiye uburebye mu mpunzi ibyo ukumvane ngaha eh, ntega twarakora oya yamwe muga- utiri mu nzira twarakora oya mugabo je kweli nawe nuje umudugako gutyo wapi Ah, oya mugabo nawe nuje umudugako gutyo nakure ngaho none aciye atanga igiciro mbere twukira neza gusumba eh aragututse yavuze neza vrem najyane hari niwe nyine igorofa ubeje nakora gose warakina bro navyumvise karaga system ari keza wowe niwajya kutwigisha ingene dukina twebwe birashoboka Eh.
wa edaye niyo kipe yanyu nopfuma ndayiheba joke none uciye ugenda ntambaye kipo y'imijyepfu nkipo jewe njamwo ndahebye byose we jokeri banza ugaruke hano banza ugaruke basi none tuvugane jokana umutipe banza ugaruke basi tubivugane si jokana umwana bwije.
garuka ndaheya
itira riranyishe mana yanjye hava nje kwiryamira genda muryame nyene buriyica mbega none mwaravye ko ata kintu gisigaye hanze jidu ibintu byose byinjiye
wowe nari hari gama Oh. nageranije ndiko ndatura igiga jenyene mana ndabumva sinsinziriye n'umundeke none ko utanyishura ibintu byose mwavyinjije uraba wugariye neza za nyana ntizihave zikuraza kw'ijoro nazugaye ntimugire ikibazo nimugende kuryama mama none ko wivyimbisha n'ibiki wowe ivete nta soni aya sindavyumva igituma yishavuza ngaho umuntu aramubaza ikintu akamara amasaha atanu atarishura jidi n'ibikiga mwana oya nta na kimwe nimuje kuryama mama nukuri nta ngorane
jidi yo mwananje ni igikiga guhagaritse umutima nta na kimwe kuva kare nabonye ko utameze neza n'ibiki nta na kimwe ma Mm.
naye gusa nimuje kuryama mwe na ivete kandi muce mwugara umuryango
nawe ugira uje he iyo njya ngenda hanze didi oya nukuri ukagenda uvuye muri iyi nzu muri iri joro ujahe urya mbema ubureke arashize ingani bamwe batwigenza ko iminsi yose nkuko umenya ngo ntacyo tumaze muri iyi nzu ashi aho uvuga bandebere n'amatama ego Yee.
vrema n'akagaye kadasanzwe sinshobora kubisabira ko naho byogenda Nukuri.
aho byabereye ni kera Eh, mm, reka batubwaye ngewe koko dukorane hose.
na ndebere ubu ndazi yatashe Eh, mbanze ndamukosora ujya mushenzi nabona reka nukuri ukagenda uvuye muri iyi nzu oya mama mureke ho Nandi- aho nanjye ndamuherekeza Ntiwe ibintu cawe, vyandebere ni n'amatama sawa.
je vyandambiye ni ukubikura ko bihere biheze urabona umviriza abane banje ndababwira mu kubiganira ibyabaye hagati ya jewe n'amatama aya navyo tukenereye ntikwari ukugira ngo muje kwihora mbe mama oya oya oya ntibyokunda aka nakagaye ni ukuri aya naho kuba akagaye niko gashikiye iyo hose tubaho gutwire bajyane n'umutwe oya reka ngende ndebere tubane twihurire bwacu umurya wa papa warisize hehe asha Jidi yo ndarirondera mwana turura Ndariro.
sindishavuka ibondo ha none gama nitwabareka ibi bintu bizohera ryari oya nimutsinde ishavu oya re narabwiye ko nituye ubutungane Eh.
murindire ubutungane bukore ubutungane ubutungane bwahiye Eh.
be mama ko matama yagusanze ngaha muhira akagutukiraho wabonye bamugira iki Ko ndabe- ko ndebereye amarika atuburagiza ubona baramugira iki Mbe, mubwire.
mama ahubwo impiryo cumu Mama, njemere.
tubikure kure gake nakagara turi abana ba basubijwe na papa Ibyo uriko uravuga. vete nawe uramushigikiye none ga mama tutigwaniye ninde azoza kuturwanira umviriza ndababwire kwihora canke kugirira nabi umuntu ngo nuko yakugiriye ikibi siyo nzira izotuma tumererwa neza ngaha nimurindire ubutungane bukore muranyumva
bibashira umuntu ajaye ngaha aya masaha ninde hari abatari uje kuntebya aje ngo anigire
odi odi apa wi karibu rindira gato nugurura yaka si Sa- wowe njyewe n'ukuri uje gukora iki ngaha agayemo aya masaha yakira agatebe mbwira murambara ngenda babyuye prof reka nukuri humura sinari ndyamye Akuma aha mbere kotsa.
nagira nje muri close gatoya
siporo y'aya masaga prof Eh, ubunyene niho sawa Mm.
amvuye nza kuba ndi fureshe mu mutwe Mhm.
amakazi gaca gakorwa neza ukuri kwame asha nibyo kweri nunuka inzu n'amakigafi yake je ko ntarimenyereye abanyeshuri bansanga muhiri wanje
nukuri murambara ya prof jewe hari ibintu muri ekipe bingeze ahantu nukuri sinumva ko nari kubyigumizamo ibintu byo muri ekipe ntiwongeye turi muri entraine mukabivuga twese turi hamwe oya oya oya oya oya nimba ari ingorane tukazozitora nyinshi twese hamwe bo ego nico nico Mm.
mugabo nashimye kubikubwira eme ugira icyo ukoze ibintu bitarayangara uti habaye ikigafi yake muri ekipe yacu reka reka hari ingorane nyabaki
emwe nico kirashaka kuvamwo ego Joker?
jokeri uzi ngo kubera iki wambaza nimba ari hajya gwayo kuguruye ibaza ko atazokira ariko nawe arantwenze eka si byo prof yatumye ko ashobora kuva muri ekipe ngo ko aranatava yego ivyo vyo ngo ni biki
akivyadukana twibaza ngo reka arafyina ariko rero ubu em vyakomeye no kw'imana ega nico gituma narinje kubikubwira ngo umenye ingene muri ekipe vyifashe
nimvira gafi yake sa wowe jokeri nagwara bafiki batubwira ngo ni ibintu vyatari Eh.
em ni jokera atawuzi ingene ameze Hmm?
ameze gute kuryo savyumva ofete jokere yankagwara ngo kubera yabaye mu mu buhungiro ngo ngo ntamuzi Mm.
Eh, mama ngo ntibakuranye ibintu by'uburufa nk'ibyo nyene sho nyumviye Hmm?
mana yanje nuko nuko bimeze nuko nuko ash- nuko nyene aha jokere yarahiye ngo hazosigara umwe muri ekipe ngo swate jokere umva jokere nyene ubwiwe ngo canke gwara nuko nyene yabivuze eh ego yego nukuvi nasha bigeze hiyo hose koza kuza kubimbwiye Mm.
reka ico kibazo ngiye kugikorerako mu maguru masha
ubwo gajidiyo ntiwashyizemo agapiripiri kumbera ndakumvise ni mudakomeye jewe nshiramo agapiripiri wa- ingene ugirisha nani yorangaha wumvirize reka kwigirisha basha reka kwigisha shayi bete ntaco wigirisha hari agapiripiri wumva Ah, yawana niwaburya we nimutavyo ushaka kurya ngo nta- ngo ntayirimwo kandi nje nakubujije kuba ushira ipiripiri imbere yanjye uyikeneye uyishira imbere yawe je nk'ubu nobiheba
Kandi je na- yemwe jewe nawe sinzi ingene umeze reka nima agapiripiri niho biryoha wa kajojo duru, ah.
umbiza ngahasha
Ah, mbega uburyohe ndakwemera uraza ukarangasha cyo bijya byose nakwanza ndiha ibindi ah.
aho gabasha sinoba nomboye mbega
ive ive itaba ivete Tabaho.
niho muri kabasha karibu france ingo turi ngaha mu nzu
ukaba udatinye ipiripiri france ingo dusangire ingo hano ivete we yamaze kwiyomora kutazi Nta guhagaze solution iyo ingo
oya basha n'ukuri ni ibikiga france uriko urarira noneho birakomeye abaye ikigayive mbigidiyo ngo arambaza hasi ibyo ari ibyo ntubimenya gute ko mbonye yadukariye fansi n'ibiki mama wanyu ushaye mama yabaye ikiga fransi ugatuma ubishara ukurantera ubwoba
yabasha abaye iki mama ga france tubwiye shaka zeka kure ubona ko ukuze umve yizi
yabasha tubwire ya taxi dawa mama oya urabesha faranga uri mama
oya oya oya france baze ba- baze tubwire byabereye shangara duhenze yizi amerewe gute oya oya oya umve umve
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana cyenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambo irabasezeye naho ubutaha
barakoze cyane bagenzi bacu bo muri studio y'ijambo batugejeho inkinamico intamenwa iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
Medbeat. Monster Records. Urabizi ngukunda bidasanzwe kuko wampinduye mushyashya iye namamara gukunda iye sinari nzi gukundana mbere y'ukuza ntagushidikanya ntawagusimbura wijeje urukundo rutavangiye inge narakubonye sinakwemera kugenda uri ubuhungira bwanjye mbabaye uru rukundo ufite ukukunda mu buryo wihariye ndahora nisekera kubera ibyishimo oh hari ukuntu hari ukuntu hari ukuntu hari ukuntu bigenda ugatuma numva nkunzwe ah numva nkunzwe hari ukuntu bigenda hari ukuntu bigenda uzi ukuntu nagira isoni zo kwerekana uwo nkunda
iyo ni indirimbo hari ukuntu y'umuhanzi w'umunyarwanda king james ikaba ari nayo tubasigiye mu gihe dusoje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba dushimire engineer lopes wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika mugire na wikendi nziza
uru rukundo ufite ukukunda mu buryo wihariye ndahora nisekera kubera ibyishimo oh hari ukuntu hari ukuntu hari ukuntu hari ukuntu bigenda ugatuma numva nkunzwe ah nkumva nkunzwe hari ukuntu bigenda hari ukuntu bigenda uzi ukuntu nagira isoni zo kwerekana uwo nkunda ariko kuba waza ntawe utazi ko nafashwe kanga usasira urukundo imaze nkorosa imitoma wijeje urukundo rutavangiye inge narakubonye sinakwemera kugenda uri ubuhunzi kugira